radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu wa gatanu itariki zitandatu z'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na oriyani itanga ishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo kaze mwese rero numva nk'inzitizi zituma umubare munini w'abantu barangiza kaminuza batabona akazi hazamo ibimenyane usanga na bya bindi byo gupiganirwa amasoko nabyo bigeraho bikazamo ibimenyane uwo ni umwe mu rwaruka rw'abanyarwanda bahejeje kaminuza batagira akazi iyo nkuru yo mu biyaga binini kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi harimo iyerekeye ukwimikwa kwa perezida mushasha wa tanzania kimwe n'iyerekeye indege iheruka kugira isanganya muri misiri turazibashikiriza mu kanya reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana aloise
ndakuramukije oriyane ndamutse n'abariko baratwumviriza leta zunze ubumwe za amerika irahagaritse umutima n'ubwicanyi bubandanya kwibonekeza mu burundi amajambo ashikirizwa na leta y'uburundi ashobora gutuma ibintu biyangara imihari yitwaje ibigwanisho iri mu kwaha kwa leta ndetse n'abagwanya leta bakoresheje ibigwanisho hamwe n'ubwicanyi bugigwa n'abantu batamenyekana mu itangazo ryashikirijwe ku itariki ya gatanu z'uku kwezi ambasaderi samantha power aserukira leta zunze ubumwe za amerika mu ishyirahamwe mpuzamakunguni avuga ko amerika izo kwifatanya n'akarere hamwe n'amakungu mu gushengeza imbere y'ubutungane mpuzamakungu abagira ubwicanyi n'abahamagarira abandi kwicana leta zunze ubumwe za amerika irateye umutima uhagaze ni ijambo perezida pierre nkurunziza w'uburundi yashikirije ku igenekerezo rya kabiri z'uku kwezi aho yamenyesheje ko abajeje umutekano bagiye gukoresha inguvu zose zishoboka kugira bake ibigwanisho ababitunze batabifitiye uruhushya mu kiringo cy'iminsi itanu yatanze ayo majambo atuma abanyagihugu batekegwa n'ubwoba kandi bakaguma mu ruhagarara arushiriza kandi kunyura ibibazo bya politike n'umutekano atako byari byifashe mu burundi itangazo ribandanye rivuga ko leta zunze ubumwe za amerika ihagaritswe umutima nuko ikiringo cy'iminsi itanu cyatanzwe n'umukuru w'igihugu gishobora gutuma haba imvururu z'ubwicanyi mu mpera z'iy'indwi Reveriyano ndikuriyo nawe ngo arongoye inama nkiguzamateka nawe nyene aheruka gukoresha imvugo y'iterabwoba atari bwigere ataho itari, itari bwigere ikoreshwa muri ako karere mu kiringo c'imyaka mirongo ibiri irangiye ambasaderi Samantha Power asaba leta y'u Burundi kwemerera bwa vuba umugwi w'ubumwe bwa Afrika ujejwe kubahiriza agateka kazina muntu n'abaza gukurikirana ingene umutekano wifashe mu Burundi bakaza bwangu bwa vuba leta y'u Burundi isabwa kwemera kuja mu biganiro bitunganijwe n'amahanga nk'uko ibivuga ko ivyifuza kugira igihugu kibone gusubira mu mahoro kandi ubwoba buhere mu Barundi mu gihugu ca Tanzania John Magufuli aheruka gutorwa ngo arongore Tanzania ejo ku munsi wa kane niho yarahirira ayo mabanga mu gihe muri ico gihugu abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi babandanya guhakana ivyavuye mu matora yo kuwa mirongo ibiri na gatanu z'uku kwezi kwa cumi Magufuli n'icegera ciwe umukenyezi yitwa Samia Saluhu Hassani barahiriye imbere y'isinzi ry'abantu muri stade yo ku mugwa mukuru Dar es Salaam muri Tanzania mu ijambo rigufi yashikirije perezida John Magufuli yabwiye abanyetanzania ko agiye gukora n'inguvu nyinshi kugira ashire mu ngiro ivyo yabemereye mu gihe c'imyiyamamazo Magufuli yahamagariye abanyetanzania gufatana mu nda no kubumbatira amahoro ivyo birori vyari vyitabwe n'abakuru b'ibihugu vya afurika batari bake barimwo perezida paul kagame w'u rwanda jacob zuma wa afurika y'epfo na robert mugabe wa zimbabwe magufuri akaba abaye umukuru w'igihugu agira gatanu kuva ico gihugu ca tanzania kivuye mu bukoroni bw'abongereza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe perezida barake Ob- obama aha ni muri ni inkuru ya ndege yo muri misiri perezida barack obama wa leta z'ubumwe za amerika yamenyesheje ko bishoboka ko ya ndege y'uburusiya iheruka kugira isanganya muri misiri igahitana abantu amajana abiri na mirongo ibiri na bane yoba yatezwemwo ikibombe ivyo perezida obama yabishikirije ejo kuwa kane aho yamenyesheje ko bagiye gufata umwanya ukwiye wo kugira amatohoza n'iperereza imbere y'uko batangaza ingene vyagenze vy'ukuri ati ariko ikiriho ni uko bishoboka ko iyo ndege yoba yari yatezwemwo ikibombe aho rero ni mu gihe minisitiri wa mbere w'ubwongereza nawe david cameron nawe amenyesha ko ivy'uko hari hatezwemwo ibombe atohuta avyemanga mwomenya ko iyo ndege yaguye mu bugaragwa bwa sinayi ku munsi wa gatandatu mu gihe yari ivuye mu gisagara ca sharmel sheke yerekeza i st petersburg mu burusiya ku munsi wa gatandatu muri afghanistan abagwanyi bashika mirongo itatu b'umuhari wa leta ya islamiste muri siriya na iraki barishwe mbere n'ivyuma vyabo vyo gutumatumanako makuru birasamburwa n'abasirikare ba afghanistan urakoze cyane aloyize ku makuru udushikirije tugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru imbere y'uko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo inshuti mwese muri ko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm i kigali ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi abantu batari bake baraye bahunze karitsiye ya mutakura mu buraruko bwa bujumbura abo bantu bahunze nyuma y'aho abantu batatu biciwe muri iyo karitsiye kuri uyu wa gatatu mu ijoro uwundi yicirwa muri karitsiye ya buterere mu buraruko bwa bujumbura nyene muri abo bantu bishwe umwe muri bo yakuwemo umutima uwundi arakerega umutwe inkuru ya eloge wili kaneza Babiri muri bo biciwe ku ibarabara ry'umunani muri quartier ya Mutakura abanyagihugu twasanze kuri iryo barabara ariko batashatse ko tubafata amajwi babwijwe rya Amerika kumwe muri abo bishwe ari umugabo yarazwe ku izina rya Filipo uwo mugabo yahoze ari umusirikare akaba yarasigaye adandaza akabutike n'inzoga kuri iryo barabara nyene umuntu wa kabiri nk'uko vyemezwa n'abo banyagihugu yari umunyezamu yahora afasha kurangura uwo filipo yari asanzwe ari kimuga abo banyagihugu bemeza ko abarashe abo bantu uko ari babiri atari abapolisi bariko bakorera ku mutakura ahubwo bazananye ahandi baca bahunga baja muri zone ya kinama umuntu wa gatatu yaguye hafi y'ibarabara rya cumi na kabiri rya karitiye c'ibitoke uwo nawe yari atashiwe mu kinama ava ku kazi abamwishe baciye bamukuramo umutima baturira n'umuduga yarimwo umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yavuze ko abapolisi bari mu kazi kabo ka misi yose baguye mu mutego w'abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho yamenyesheje ko abantu bapfuye kurya umunani bashobora kuba bahitanywe n'amasasu igihe abapolisi bariko basubizanya n'abo bagizi ba nabi yemeje ariko ko uwo yaguye mu muduga we yishwe n'abagizi ba nabi umuvugizi w'igipolisi yavuze kandi ko umuntu agira kane yiciwe mu buterere ataramenyekana abantu batari bake bahunze karitiye ya mutakura kuri uyu wa kane aba twahuye batubwiye icyatumye bahunga ejo abapolisi barinjiye batangura kurwana ntitwamenye abo bari kwaragwana nabo kuko twari mu nzu hama turiruka turinjira mu nzu burya mu gitondo twasanze aba ibiziga gusa ku ibarara kurya umunani duca tumva ubwoba tutaho bazira baraza kutumarira ninge tugenda mba kuri dozeni na soixante nkunze kuba mbona ko intambara ari nyinshi muri iki gihugu nkaba mbona ko ntaho mfise ndiko ndaja ntaho ndi buhungire ngiye mu ngagara gusa indaronda yuko mpava ndonka sinzi ko bava banyakira imvo zituma abanyagihugu bahunga si izo zonyene ujya pre- ujya vice perezida ukuntu yavuze jo irya jambo yavuze ati ebana ngo la création est terminée incuro zibiri zose benshi bacavuga ati aha tukaguma ngaha baratwica nta kindi gisigaye nico gituma bose bariko barahunga ubunye nta kindi kabisa ebana sinzi ikintu gisigaye gusa naho imana twe twenyine twatuye kw'ishure shaka dusubitse inyuma tumaze gusubira inyuma nyene duhunge nta kundi je nateye ubwoba nuko uwari kudukingira yavuze ngo iminsi itanu tuve mu gihugu tuve ngaha mu makaritsiye kandi ariho dufise ubuzima niho twaronderera niho dufise amazu dute ingo zacu twomoke tugende nico canteye ubwoba hari n'abahunga ibihuha iyo ndumva bari kuvuga ngo ngo ubu abantu bose ngo ntibahunge none rero abantu bavuga ngo bahunge ku byinshi utacyo yiyota ngo ahe- ngo agende naba mbona ko ibintu biteye ubwoba bibona ibintu mbonye abandi bamwe barahunga nande ndirga nande mbunge mu gihe ngo baraza gukubita amasase mu ijoro ngo baraza kutwitira ngaha mu nzu indege njye ndayumva ku bantu bavuga ngo barazana indege yo ku- yo kutu- yo kutwitira mu nzu arasa Eh.
bariko barahunga bamwe bari barengewe turataye ibyacu turagiye mugaba imana izoguma yitwa imana narengewe cyane kubona guta ibyawe ukagenda ata muntu n'umwe akubwiye ugata ibyawe ukagenda birababaje nosaba imana nosaba imana gusa kugira tuzigamire iyo tugiye birarenze birarenze cyane ibintu birateye imbabazi kandi birateye n'agahinda kubona kabisa mu burundi bwacu si intambara dufise abatamakazina n'ibimuga biguma bipfa by'inzirakarengane babura abo baburana bakarira mugabo twe rero ntituzorira twe tuzobarondera kugira tuburane abanyagihugu bahunze mutakura basaba igipolisi kubabungabungira neza ivyabo turasavye ntihagire umuntu biba mu nzu ko dusize ibintu byacu mu nzu byinshi Niha- umuntu akazo kuyiba tuzokwishyuza leta turabuze ukuntu tubitwara nta buryo twari dufise bwo kubitwara kuko tubira- ni ibintu bya jesiripurize umuvugizi w'igipolisi pierre nkurikiye ahanura abanyamutakura kudahunga bakagumaho bafashanya n'abajejwe umutekano aho guhunga twabatera akamo ko gukorana ahubwo n'abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro baherutse kwitorera nibegere nyabona abo bajejwe intwaro abo bajejwe umutekano badome ko urutoki bavuge bati "Eh, aba bantu bariko barahungabanya umutekano bari ngaha ivyo bakoresha biri ngaha kugira ngo izo nzego zibafashe ku- kutuza abo bantu hama bakomeze babaho mu mahoro n'umutekano Eh, kuko barya abantu murabona ivyo baheza bakabakwegera ko twabivuze kuva kera barya abantu ntibagendera mu ijuru barya abantu ntibakoroka bavuye mu ijuru baba bari hajya nyene ni ukuvuga abantu baba hajya barababona n'ayo magirinade batera ivyo byose bakora babikora mbere akenshi bikinga amazu yabo ibarabara rya bujumbura bubanza rn9 ryiriwe ryugaye ku bagendesha imiduga amakinga n'amapikipiki kubera ubwo bwicanyi bwabereye muri karitsiye ya mutakura umukuru w'igihugu pierre nkurunziza aherutse guha amahirwe ya nyuma abantu bose batunze ibirwanisho batabifitiye uruhusha ko bategerezwa kubisubiza gushika ku munsi wa gatandatu w'iyindwi eroge burikaneza bujumbura ijwi rya amerika tuve mu burundi tuje mu rwanda mu gitondo ceje ku munsi wa kane inama nkenguzamateka y'u rwanda yaremeje ijana ku ijana ihindurwa ry'ingingo y'ibwirizwa shingiro riha uburenganzira perezida paul kagame ngo abandanye ategeka aho ni nyuma y'indwi umwe gusa inama nshingamateka itoye ijana ku ijana iyo ngingo umunyamakuru wacu eric bagiriye ubusa araduha inkuru irambuye agaragariza sena impamvu ayisaba gushyigikira ishingiro ry'umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga ngo perezida paul kagame yemererwe kwiyamamariza gutegeka u rwanda nyuma ya bibiri na cumi na karindwi bwana mukama abasi visi perezida w'inteko ishinga amategeko ushinzwe abakozi n'umurimo mu mutwe w'abadepite yashingiye ku busabe bw'abaturage hafi miliyoni enye bavuga ko bagikeneye perezida kagame twibutse ko hari abanyarwanda batarenze icumi nabo bifuje ko ingingo y'ijana rimwe y'inteko nshinga itahinduka ba nyakubahwa ikigaragara ni uko abanyarwanda benshi basabye ko ingingo y'ijana rimwe y'inteko nshinga rya repubulika y'u rwanda ryo kuwa kane kamena bibiri na gatatu nk'uko ryavugurwa kugeza ubu yahindurwa kugira ngo abanyarwanda batibuza amahirwe yo gukomeza kuyoborwa na nyakubahwa paul kagame perezida wa repubulika igihe azaba arangije manda ye y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ubwo busabe bwe- ubwo busabe abanyarwanda ba- babushingira ku bushobozi bamubonamo no ku bikorwa by'indashyikirwa yagejeje ku banyarwanda bakaba bifuza ko yakomeza ikivi yatangiye kugira ngo abageze ku bindi bikorwa byiza yabasezeranije nk'uko byagenze mu cyumweru gishize mu ngoro y'abadepite nta mpaka zityaye zaranze abasenateri ku mushinga wo guhindura itegeko nshinga ngo perezida kagame akomeze gutegeka uretse ibitekerezo byo gushyigikira ndetse no gushimangira ibyakozwe ndabashimiye nyakubahwa perezida wa sena ku ijambo mu mpaye kimwe na bagenzi banjye ndagira ngo nshimangire ko nshyigikiye ishingiro ry'umushinga w'ivugurura ry'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ndashima rero ko byakozwe kandi ndashimangira yuko iri shingiro dukwiye kuritanga abanyakubahwa abasenateri ngira ngo kandi ngaragaze ko nshyigikiye ishingiro ry'uyu mushinga umushinga w'itegeko nshinga rivugururwa mu ngingo y'ijana na rimwe yaryo yo ntandaro y'ibi byose rirateganya ko manda y'umukuru w'igihugu ari imyaka itanu ishobora kongerwa rimwe mu gihe iririho riteganya imyaka irindwi nayo yongerwa rimwe ingingo y'ijana na mirongo irindwi na kabiri y'uyu mushinga irateganya inzibacyuho y'imyaka irindwi nyuma ya bibiri na cumi na karindwi ubwo manda ebyiri z'umukuru w'igihugu paul kagame zizaba zirangiye iyi ngingo ivuga ko hitawe ku busabe bw'abanyarwanda bwabayeho mbere y'uko iri tegeko nshinga rivuguruye ritangira kubahirizwa bushingiye ku bimaze kugerwaho mu kubaka u rwanda no kubaka umusingi w'iterambere rirambye perezida wa repubulika urangije manda ivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo ashobora kongera gutorerwa manda y'imyaka irindwi mu gihe hari abo byabereye amayobera y'inzibacyuho bavuga ko nta mpamvu yayo kuko nta kizaba cyabaye kidasanzwe nta musenateri n'umwe wayikomojeho muri ubwo buryo uretse kuyishimangira bavuga ko ifite amakosa y'imyandikire agomba gukosorwa babimburiwe na senateri tito rutarema rumwe mu bagize uruhare mu kwandika itegeko nshinga rya bibiri na gatatu u rwanda rugenderaho bavuga ko ritakijyanye n'igihe kuki mwabigize ngo hitawe ku busabe bw'abanyarwanda kandi itegeko nshinga ari n'iry'abanyarwanda bazaba bavuga abandi banyarwanda bo mu mahanga bahehese ahangaha ni byo tugira ngo twumve n'abantu niba bagikosora tuzabe ko twagikosora muri komisiyo politiki numva rero iriya ngingo yazagira uburyo igororwa ku buryo bitakumva yuko ari nko kwisobanura ngira ngo biriya bikurikiraho twebwe abanyarwanda impamvu umutekano iterambere biriya byose nibyo birumvikana ariko mu irangashingiro ni twebwe abanyarwanda twiyemeje turiyemeza dufata gahunda yo kuvugurura bike bibazaga kuri iyi ngingo depite mukama yabahaye igisubizo twabanje gushyiraho ko ari ubusabe bw'abanyarwanda byumvikane yuko atari inteko ishinga amategeko nubwo tubifite uburenganzira cyangwa atari guverinoma ngo yicaye ihitamo guhindura ingingo y'ijana rimwe ni abanyarwanda ari nabo bafite kurikira ingingo ya kabiri ku butegetsi ari ubwabo babikora binyuze muri referandumu cyangwa ku babahagarariye barubahirije rero ingingo ya kabiri babinyuza kuri twe tubahagarariye kugira ngo durebe ukuntu twakwandika itegeko nshinga rijyanye n'ibyifuzo byabo niyo mpamvu nyakubahwa ubona twavuze ko hitawe ku busabe bwabo ni na byiza ko tubyandika uwo ari we wese abyumva yuko ibyo twakoze ibyo turi gukora ubu turi kubikora mu izina ry'abanyarwanda babifitiye ububasha iyi ni inshuro ya gatanu itegeko nshinga u rwanda rugenderaho kuva mu bihumbi bibiri na gatatu rivuguruwe umwe mu basenateri makumyabiri na bane yumvikanishije igisa n'impungenge ku burambe bw'uyu mushinga ni senateri charles uyisenga itegeko nshinga ryatowe muri bibiri na gatatu ryagize amavugururwa agera kuri ane muri iyi myaka cumi n'ibiri ishize ku buryo nibaza ni ese uyu mushinga w'itegeko nshinga dufite icyizere ki ku burambe bwawo nta vugururwa ribayeho bwana mukama abbas umuyobozi wungirije ushinzwe abakozi n'umurimo mu badepite avuga ko itegeko nshinga riri kuvugururwa ritadadiye ko aho byaba ngombwa ryavugururwa ni ukuvuga yuko twagerageje kugabanya ibyatuma ivugururwa byinshi byari biretura muri mu mategeko ariko mu gihe habaye kesi yatuma tuvugura itegeko nshinga byo nyakubahwa byo bizakorwa nyuma y'ibibazo bike no kungurana ibitekerezo bernard makuza perezida wa sena yahise atangaza ko umushinga wemewe ijana ku ijana ishingiro ry'umushinga w'ivugururwa ry'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ryo ku itariki ya kane kamena ibihumbi bibiri na gatatu ryemejwe n'abasenateri makumyabiri na bane nta waryanze nta wifashe nta n'imfabusa ishingiro rikaba ryemewe uyu mushinga w'itegeko inteko rusange ya sena yemeje ukomereje muri komisiyo ya politiki n'imibereho myiza y'uyu mutwe bawunononsora inama y'abaminisitiri izabone kuwemeza mbere y'amatora y'akamaramaka nta gihe ntarengwa cyatangajwe cyo kuba sena izaba yawurangije gusa icyo batangaje kuva na mbere nuko ari ukubyihutisha vuba na bwangu imiterere y'uyu mushinga w'itegeko nshinga igaragaza ko igihe perezida kagame yakomeza kwiyamamaza agatsinda yatarika kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane ariko abagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
ndebe mwishu wanjye utari kuragota nta mugore ananira umugabo yamwitumye oya ntibishoboka ntukunanira gute uramuhendahenda ukamuha utuntu ukamuyagira neza utuntu tw'utugugu aha gahunda nawe we nta byawe
burya misi ibyigwa ntibingora cyane gusa nuko hari abaprofe bamwe bamwe bari komplike kandi najya ndamutse nje nuhava nsanga atari ihuri ubu wari uzi ko bose bameze neza nka jewe niba ushaka abanyagumako atari jewe ndayaguha nk'ibyimeza kuzanaho Eh.
uzovugana kuri fone si sawa eh?
bakunzi ba sitidiyo y'ijambo mu gihe gora mukurikira igikino kuri radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose ku wa gatandatu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba sitidiyo y'ijambo kandi igiye kuzirabashikiriza ikiyago cya politike iminsi yose ku wa gatatu no ku munsi w'imana kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kuri radiyo ijwi ry'amerika
iryoha ijambo ya seti fo komoni garawundi irasubiye kubaha ikaze
iyi ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tuve mu rwanda tugaruke mu burundi akanama k'indongozi k'urunani rwiyemeje kurwanya ikiringo cya gatatu cya perezida petero nkurunziza karakoranye mu kwihweza uko ibintu byifashe mu burundi muri iki gihe leonard nyangoma umukuru w'urwo runani senared yabwiye mugenzi wacu frederic nkundikije bimwe mu byashyikirijwe muri iyo nama nibyo kuva itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa gitugutu gushika itariki imwe z'ukwezi kwa munyonyo uyu mwaka nyene umwaka nyene urwego nyobozi rw'urunani sinarede ni ukuvuga inama y'igihugu iharanira gusubiza agateka amasezerano yarusha yo kunywanisha abarundi n'ibwirizwa shingiro reka ntugarukana leta igendera ku butungane ubwo rwego abarugize barakoranye barihweza nk'uko bivuze ibintu ingene byifashe muri ibi bihe mu gihugu cacu Eh, dusanga mu by'ukuri ibintu byifashe nabi ntawihisha umwotsi inzira ikiraka Eh, twasanze umugabo yitwa petero nkurunziza yigize perezida yarataye igihugu mu kaga k'umutekano muke aba uterwa ni- n'abasoda biwe uterwa n'imirwi y'abagwanyi yitwa imbonerakure yashyizeho wenyene eka n'amakungu yamaze kubibona cane ibiriko biraba mu burundi ko biteye agahinda aca atangura no guharira ivomo ubutegetsi bw'i bujumbura mushana Eh, hinyango mwavuze ko urunani rwanyu rufise intumbero yo gusubizaho leta yubahiriza ubutungane aho ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ko no mu cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yatangaje ko amatora yarangiye kandi yagenze neza abashaka ubutegetsi mukwiye kurindira mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri muriko muvuga ico gihe oya nti wewe urindira icyo gihe rege ubu nta leta iriho ubu eh, ubu ni abasuba b'ikomvyo eh, bari ku butegetsi n'akagwi karongowe n'umugabo yitwa eh, nkurunziza nico gituma eh, tworindira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri igihugu ntawe bakigisangaho yosanga carasanzaye towe mushikana hinyangoma mwavuze ko muzorinda gusubiriza ubwo butegetsi mukazana ubutegetsi bushasha ariko muriko muvuga ko musha- muzoronka ubutegetsi muciye mu biganiro canke ko mudashaka amatora murashaka amatora Eh, twebwe eh, mu by'ukuri muri iyo komite nyoboza nyobozi ya sinarede eh, twarafashe inyobozi ihambaye ko tuzokora ibishoboka byose eh, kugira ngo eh, n'amakungu agomba adufashe tugondoze ah, abo bategetsi abo bishize hejuru y'igihugu muri ku- batabifitiye muri ku- muri n'uburenganzira, kudeta- muri kudeta kugira ngo amakungu ibintu- azobafasha gute?
amahoro agaruke mu burundi biciye mu nzira y'ibiganiro amakungu azobafasha gute gukuraho ubwo butegetsi A- amakungu iyo ibyo ashoboye arabikora nta muntu azoza kutwigura umunyamahanga abarundi babimenye Eh, ubandwe niwe abandi urugi n'amakungu afasha uwifashije mushikana hinyangoma muri iki gihe muriko murashikiriza ayo matangazo abatavuga rumwe na leta mu burundi bavuga ko umuhari wanyu atangoga ufise ka- atambaraga ufise kandi wishinga gusohora amatangazo gusa ivyo mubivuga kwiki Mm, abo bantu ntabariho jya nawe numva nyambaro yo bavuze sinarede sinarede ni ikintu gikomeye cyane wowe wibaze nta na rimwe byari bwige biboneka muri kahise k'u burundi ko imigambwe ingana kujya ibishika mirongo ibiri imiga harimo n'uri ku butegetsi amashyirahamwe adahana inyungu za politiki reka turazi yuko hariho n'amadini adutahura kuko aragwanya manda ya gatatu ya nkuru nziza wowe icyo kintu hari na hamwe ukibona harimo abahoze ari abakuru b'ibihugu abakuru b'inama nshingamateka hanyuma mushikana hinyangoma hariho abantu benshi bari mu muhari senarede bagirizwa ko bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi eka no mu migomuko urutonde rwarashikirijwe Eh, ivyo ntibizobatera ingorane mu kuja muri vya biganiro mbe bidudutera ingorane gute ibyo byose nibyo tugomba gutorera umuti ubwa mbere hoho abo abo mukunda kuvuga ngo bagombye gusenyera ubutegetsi si nta- jewe ntabonzi abase abasenye ubutegetsi ba rusenyanzugi nabo n'ubu bihaye ubutegetsi ku nguvu Eh, kuko eh, abo muvuga ndabyumva muvuga ba bandi ku itariki cumi na zitatu ngo bagomba bariko baragwarira ibwirizwa shingiro umuntu wese yaba umusoda yaba umupolisi yaba umupatiri arafise uburenganzira kandi ni ngombwa igihe ibwirizwa shingiro najya amasezerano iyo yarusha twubakiye ko ubumwe bw'u Burundi bigeramiwe arafise uburenganzira bwo kurwanya uwo wese naho yoba ari umukuru w'igihugu bijya rero bakoze birya si ugusenyura leta Mu- mu maso- baje masogonda- kurwanira ibyitwa shingrega abasoda nicyo bakubateza kubahiriza amabwiriza n'amategeko y'igihugu hanyuma hakiyamirizwa n'amakungu bagize ivyo bintu ayo makungu ayo byo ma- eh, ibyo by'amakungu aba- abarundi ubwa mbere turibona niyo tuzi amategeko atugenga ayo makungu ashobora kuba atazi neza i- amategeko y'uburundi mushika naye nyangoma leonard murongoye urunani senarede murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye urakoze frederic nawe kuba watwumvirije wadushikirije ibibazo bija- bibangamiye uburundi muri ibi
iyi ni porogaramu ya radiyo yacu tuyibashikiriza buri munsi kuva ku wa mbere gushika kwa mungu ku iradiyo ijwi rya amerika mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi naho mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri nshuti mwese rero mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko mbere yaho reka aloyizi bigirimana hagaruka twibutse incamake y'amakuru avugwa ku isi muri iki gihe aloyizi
leta zunze ubumwe za amerika irahagaritswe umutima uhagaze n'ubwicanyi bubandanya bwibonekeza mu burundi amajambo ashikirizwa na leta y'u Burundi ashobora gutuma ibintu biyangara imihari yitwaje ibigwanisho iri mu kwaha kwa leta ndetse n'abagwanya leta bakoresheje ibigwanisho hamwe n'ubwicanyi bugigwa n'abantu batamenyekana itangazo rikomeza rivuga ko leta zunze ubumwe za amerika ihagaritswe umutima nuko ikiringo cy'iminsi itanu cyatanzwe n'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza bishobora gutuma haba imvururu z'ubwicanyi mu mpera z'iyi ndwi leta y'u Burundi isabwa kwemera kujya mu biganiro bitunganijwe n'amahanga nk'uko ivuga ko ibyifuza kugira igihugu kibone gusubira mu mahoro kandi ubwoba buhere mu barundi mu gihugu cya tanzania perezida john magufuli aheruka gutorwa ngo arongore tanzania ejo ku munsi wa kane niho yarahirira ayo mabanga magufuli n'icegera ciwe umukenyezi yitwa samia suluhu hasani bahari- barahiye imbere y'isinzi ry'abantu muri stade yo ku wa- ku mugwa mukuru wa dar es salaam magufuli yahamagariye abatanye tanzania gufatanya mu nda no kubumbatira amahoro n'umutekano muri misiri naho perezida Barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika yamenyesheje ko bishoboka ko ya ndege y'uburusiya iheruka kugira isanganya muri misiri igahitana abantu amajana abiri na mirongo ibiri na bane yoba yatezwemwo ikibombe ariko ivyo bivuga mu gihe minisitiri wa mbere w'ubwongereza nawe david cameron nawe amenyesha ko ivy'uko hari hatezwemwo ibombe atowutavyemeza yoba arabangira muri afghanistani abagwanyi bashika mirongo itatu umuhari wa leta ya islamiste muri siriya na irake barishwe mbere n'ivyuma vyabo vyo gutumatumanako amakuru birasambugwa mu bitero biheruka vyagizwe n'abasirikare ba afghanistani bafatanije n'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika ku munsi wa gatatu ivyo bimenyeshwa n'abategetsi bo muri ako karere aho kandi bavuga ko ivyo bitero vyagabwe mu bice bitandukanye biri mu ntara ya Na- Nanga- nangarhari ahari hazizi- hiziziye abagwanyi ba leta ya islamist guverineri w'intara ya Ach- anchini muri afghanistani yabwiye ijwi rya amerika ko ivyo bitero vyamaze iminsi ibiri koloneli michael lawrence avugira inteko za leta z'ubumwe za amerika amenyesha ko leta z'ubumwe za amerika zagize uruhara muri ivyo bitero
bagenzi mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye fatuma kalalari masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari kumwe na oriyani itanga ishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na aloyizi bigirimana mwakoze kudutega amatwi ku mugoroba naho nyene turabashikiriza ibindi biganiro n'amakuru hano ku iradiyo ijwi rya amerika mugire umunsi mwiza imana ibane namwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga cya none kuri uyu munsi turagaruka ahanini ku mezi atandatu ashize mu gihugu cy'u Burundi hatangiye ibibazo by'imvururu n'ibibazo bya politike zimwe mu ngaruka zimaze kwigaragaza ni izamuka ry'ibiciro ku bintu bitandukanye bifitiye akamaro umunyagihugu uyu munsi rero turavuga ku ngaruka umuguzi ahura nazo muri studio turi kumwe na Pierre Nduwayo ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rirengera kandi rikavugira abaguzi bita abuko kaze neza mu kiganiro muri isanga bwana Nduwayo murakoze cyane edigwema mbere na mbere ushobora kutubwira muri make iryo shyirahamwe ryanyu rikora iki ryatangiye ryari mugamije iki ishyirahamwe ry'abaguzi abuko ni ishyirahamwe rimaze imyaka mirongo ibiri n'umwe rikora hano mu gihugu cyacu nuvuga yuko ryatanguye ryemerewe gukorera ku mugaragaro mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na kane ku buryo rero mu mwaka uheze twahimbaje imyaka mirongo ibiri turiko turakora muti rikora iki ni ishyirahamwe nk'uko mwabivuze ry'abaguzi rigerageza kukwirekanira hasi ibibazo by'abaguzi hanyuma rikagerageza kuzatira rishyira mbere bibishikiriza abajejwe gufata ingingo kugira ngo turabe yuko abaguzi na cyane cyane mu bihugu nk'ibi by'iwacu bidasa n'ibiteye imbere usanga agateka k'umuguzi katubahirizwa ubwo rero abuko irazirafasha mu byo ishoboye kugira ngo ibibazo rero by'umuguzi bijya ahabona hanyuma tukanagerageza mbere no gukorana n'abafite ububasha muri kino gihugu kugira ngo turabe yuko bimwe bimwe bishobora gutera bijya imbere ibyo ari byo byose mwari musanzwe mufite ibibazo mukurikirana cyane cyane by'abaguzi ariko nashakaga nkubaze muri aya mezi atandatu ashize hari ibindi bibazo bidasanzwe mushobora kuba mwarahuye nabyo cyane cyane bishingiye ku bibazo bimaze iminsi muri icyo gihugu cy'u Burundi yego cyane kuko byaribonekeje nababwiye yuko rino shyirahamwe ryavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ni igihe igihugu cyari mu ntambara bisa n'ibigomba kubera nk'ubu aho usanga mbere ibibazo by'abaguzi bidafata bidafita ikibanza gikwiye ugaca usanga rero basanga mu mporero ubu rero muti mwanya gatandatu ho bimeze gute ni ukuri umuguzi yarahuye n'ingorane nyinshi cyane ku buryo ntanze nk'akarorero urabona ariko uko ubutunzi butera busubira inyuma ni uko n'umuguzi nawe atera ubutunzi bwiwe butituka nko muri raporo iheruka gutangwa uno mwaka barerekana yuko uburundi mu byerekeye iterambere ry'umunyagihugu icyo bita indisite development ime dufise ikibanza cya nyuma kare mu mwaka uheze twari muri bitatu bya nyuma ubu turi mu bitatu ikibanza cya nyuma ku buryo rero umunyagihugu umwe umwe urumva yuko ugiye gufata muri rusange abasirani wasubiye inyuma hanyuma rero ibyo birafite mbere n'igituma kuko ugiye kuraba ubu unye muri ayo mezi atandatu nk'uko musanzwe mubizi hariho abantu benshi bahungiye hanze y'igihugu ni ukuvuga yuko muri abo bahunze harimo nk'abantu bari nk'abagwizatunga abagwizatunga bazana ibidandazwa bigatuma iyo ari benshi usanga n'umuguzi ahatorera akayoyoke mugabo babaye bake usanga nawe aca ahamererwa nabi hanyuma hari ikindi kigira kabiri hari n'ingingo mbere iherutse gufatwa ni banki nkuru y'igihugu bituma ya mafaranga y'agaciro atakiboneka mu mabanki nk'uko byahora barashyizeho ingingo ku buryo kugira umuntu aronka ayo mafaranga y'agaciro ari ibintu bigoye cyane urumva yuko bica bitera ingorane muri barya abantu na cyane cyane atari abagwizatunga bakuru bakuru bafite amakonte ariko amafaranga yo hanze uca usanga nka barya bahora bagenda kurangura ngaha mu bihugu duhana imbibe bataronka amafaranga ku buryo bukwiye ugaca usanga ntibajya kuzana ibintu wa muguzi rero nawe muto muto iyo bizana babaye bakeyi uca usanga yuko bica mugira ingaruka mbi nuko muri makeyi muri makeyi ibibazo binini binini umuguzi yagize muri aya mezi atandatu turimo na cyane cyane aho umutekano uri kurahungabana muri kino gihugu cyacu hanyuma iyo mugerageza kuvugira abo baguzi no gushakira umuti ibibazo byabo ni izihe nzira munyuramo ni bande muvugana
tuvugana na bose tuvugana na bose cyane cyane abaguzi ubwabo kuko nk'uko twaba twakunze kubishikiriza twebwe twavuga yuko turi nk'abavugizi b'abaguzi mugabo ibibazo by'umuguzi ni umuguzi wenyine abwiwe kubifata mu ntoke hanyuma rero twebwe nk'uko tunabivuze tugaheza natwe bakabidutura tukabishyikiriza aho bibwiwe kuja naco gituma rero tugerageza kugira ngo tubabwire yuko umuguzi ku gatwe kiwe abwiwe gufata ibibazo bimwega hanyuma turongera tugakorana cyane rwose eh, n'aba bene wacu basanzwe bari mu mashyirahamwe eh, yu- ataharanira eh, inyungu za politiki turakorana neza cyane neza cyane nko mu myaka iheze muri ayo mezi aheze hariho ibintu twakoze eh, byanashimwe cyane hano mu gihugu haba mu banyagihugu haba mbere no mu bafata ingingo eh, ibyo twagize muri kampani contradition aho twa- twashitsaho eh, duca tugenda tunavugana ibibazo eh, bihanze umuguzi tukanabivugana mbere neza cyane n'abo mu eh, byo hejuru bakabyumva bagafata n'ingingo zi- zibereye eh, zatumye mbere n'iyo minsi iheze eh, nu- nu- eh, n'ukubaho k'umuguzi eh, gusa no kwiyongera buke buke Eh, bwana nduwayo nagira ngo ngusabe umpe nk'urugero rumwe uvuga ati twahuye n'iki kibazo ah, nyuma turagikurikirana hanyuma tukibonera n'umuti hari urugero ufite yego urugero rurahari rwose bahari bose mu mwaka uheze dutanga nk'akarorero aho eh, mu- muri urwo rugamba twise urugamba rwo kurwanya ubuzima buzimvye aho eh, ni ukuri hari hari- hari hibonekeje yuko u- u- ibiciro ku isoko byagenda birahindagurika ku munsi eh, kuko eh, ayo n'ayo mafaranga y'agaciro yaduga ku munsi ku munsi hanyuma turaja hamwe turatera akamo turashyikira inzego za leta ku buryo hafashwe n'ingingo y'uko bacafata bakakura amatagisi ku bi- eh, ku bifungurwa bya- eh, bya ngombwa byo bita produit de première nécessité haramaze umwaka bakuye ko amatagisi eh, ku buryo icyo gihe ibiciro byariko bimera nabi cyane eh, byaciye bisa n'ibihagaze eh, ku buryo umuguzi atagiye ku isoko ngo asange ibiciro byaduze eh, ku ku isaha ku isaha muri iyo minsi nyene nanavuze yuko ifaranga ry'agaciro ryariko rirata eh, ifaranga ry'uburundi ryariko rita agaciro biteye ubwoba harafashwe ingingo sinubwa yuko ari ingingo z'ubutunzi eh, ivyo bi- kwita eh, mesure economique canke eh, mesure monétaire ingingo zijanye ni- n'ivy'ifaranga twarabonye yuko haciye ha- ifaranga ry'uburundi muri iyo minsi nyene kubera iyo nguvu twagize ifaranga ry'uburundi ryaciye risa n'iri- rihagaze ridasubira kujarira ata agaciro ku munsi ku munsi hanyuma eh, hariho n'ibindi twama turakurikirana ku munsi ku munsi na cyane cyane nk'ibibazo byerekeye toro musanzwe muzi yuko eh, iyo ku isoko mu- bihindutse usanga hano iwacu gica giza kirahinduka twarashizeho ingendo y'uko eh, i- i- igitoro gikurikiranwa ku munsi ku munsi ku buryo i- ihindagurika na cyane cyane nko muri ino minsi we- ibiciro byasubiye hasi twarashizeho ingingo y'u- ingendo y'uko baca baza barahindura mugabo n'ubwo badahindura nk'uko bitera bimeje ku isoko mpuzamakungu mugabo ibyo oni twari bibonye yuko muri iyo myaka ya nyuma iyo ngendo ya- ya- yabonetse ku buryo eh, abuko ibifitemo uruhara runiniya cyane inzu tw'uturiro notanga na cyane cyane ku byerekeye eh, ibyo twa- dukorana n'abafashijwe gufata ingingo kandi ugasanga biragize ingaruka nziza ku muguzi w'umurundi
ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye
iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu kugeza saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kuri radiyo ijwi ry'amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ikiganiro ejo ikiganiro ejo. Ikiganiro ejo.
ikiganiro ejo
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington muri kumwe nanjye edi rwema Ah, muri aka kanya ndagira ngo dufungure imirongo yacu ya telefoni kuri telefoni turi kumwe na muganga uwimana albino uranyumva bwana muganga ndabumva edwin ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo cyawe mu magambo make ubwo reka nshimikire cyane cyane ko uwo muntu ngo avuga ngo ngo ngo bakoze ibintu bikomeye ariko ntibigaragara bibonekana tubarire ikintu kiriko kirakorwa canke eh, yobarira leta kugira ngo ibiciro bige turi kumwe kandi na david juma david juma uranyumva ego ndabumva ikibazo cyangwa igitekerezo cyanyu jewe cari igitekerezo uko nabibona bivanye ni- n'igihe igihugu cacu kigezemo ni ukuri ibiciro mu masoko vyaduze biri hejuru kugeza n'aho twebwe abanyagihugu bato bato nitwe biriko birakora ko ugasanga ubuzima burazimvye ufise nk'amahera nk'ibihumbi icumi n'ukuri ugiye nko kugura ikintu usigaye usuma ukamengo uri kugura amayinite mu isoko ni ukuri ah, turasabye abadukuriye barabe ico bokora kugira badufashe ni ukuri nta handi turagowe nivyo nyene nashaka gutereza Eh, david juma ese iri zamuka ribaye muri iki gihe cy'aya mezi atandatu ashize ibibazo bya politike bitangiye mu burundi yego ni ukuri vyatanguranye neza na neza igihe imigumuko yatanguye hari mu kwezi kwa kane urakoze cyane turi kumwe kandi na claude ndayikengurutse uranyumva claude ndabumva ikibazo cyangwa se igitekerezo cyawe jewe ni- ni ko kubaza abantu bo muri abupo Mm.
cyane cyane ngerageje kugenda ndu- ndumva ibyo bagiye baravuga yagiye aravuga uwo muntu ni uko ibintu by'ibiciro ngaha mu burundi byagiye bira- birononekara kuva kera ntabwo ari kubera iyi cyane cyane ibi byo muri eh, byabaye kuva mu kwa kane mugabo byagiye bira- bira- birononekara cyane gusumba kuva aho ku kwa kuva muri izi manifesitasiyo aho zitanguriye ibi rero byagiye bironona ibintu byinshi gusa aho twibaza kubera ibintu byinshi bamasosiyete sivile menshi yarononekaye ntagikora ntagikora uko bikwiye nkagerageza rero kubaza uwo muntu aserukira abokese ni igiki barimo barakora cyane kiboneka kubera uburu- mu burundi ubu umuntu afite inoti y'ibihumbi icumi aba mbere wo umuntu yagenda akagura ibintu n'ubundi agasagura mu bw'ubuhoho ni akamaramaza ibihumbi icumi nta n'ikintu ushobora kwimarira ugiye ku isoko uvayo we ugahakwa kubura n'aya bisi bamwe bamwe Mm.
ukeneye kumenya umuntu wo muri- uwo muntu wo muri abuka ikintu yoba arimo- barimo barakora kugira bahindurire ibintu uko mu burundi kigeze ahantu habi onosepa hakere pwese uvuwe ntituzi u- ntituzi aho tuja ubu twese twarumuwe mu yandi majambo Urako- urakoze claude ndayikengurutse bwana pierre nduwayo Nduwayo wumvishe icyo kibazo cya claude ndayikengurutse hari n'ikibazo cya muganga uwimana yagize ati nta kintu kigaragara mwerekana ko murimo gukorera abaguzi subiza ibyo bibazo
murakoze cyane edi rwema Eh, ikibazo cya wimana albert eh, si n'ikibazo ndumva ya- yerekana yuko atabona icyo abuko iri kwirakora Eh, nk'uko nari nababwiye mu bisanzwe abuko ni eh, novuga yuko ari nka nk'umuvugizi w'abaguzi Eh, afata ibibazo eh, abaguzi bafise na cyane cyane iyo bashikirije aba- uko ari batatu hanyuma rero natwe tugaheza tukabishyira hamwe kubera umuguzi bimugora yuko nawe ashobora gutenda ku gatwe kiwe ku nk'uko bajejwe gufata ingingo twebwe rero turaheza tukababera mu kibanza Eh, ku buryo rero avuze yuko ata kintu abona turiko eh, turakora Eh, birashoboka ko ariko abibona Eh, mugabo twebwe turagerageza eh, ngira ngo ntidukora biri nk'uko babishaka mugabo twebwe ah, twagerageza gukora mugabo turabona yuko n'intambwe n'ubu ikiri ndende tubwiwe gukora eh, dushizemo inguvu hanyuma eh, claude ndakengurutse nawe ati muri ko murakora iki muri ibi bihe ko mbona ibiciro eh, na cyane cyane guhera igihe eh, ama- ma- imyiyerekano yatanguye byabandanije biduga Eh, nigeze kubabwira yuko mu bisanzwe mu bihe nk'ibi hinye usanga ari ibihe bigoye cyane aho usanga ibibazo by'umu- by'abaguzi bata- batabishyira imbere cyane cyane usanga ari ibibazo bya politike kenshi usanga bijya imbere hanyuma rero eh, nababwiye n'inkwirikizi eh, zijyanye n'ibi bihe nyine turimo usanga hariho nk'ingingo zaciye zifatwa nk'ubu bunye nabwiye nka bimwe by'amadevize ubu atakiboneka ibintu by'abadandaza usanga uruja n'uruza mbere rw- rw'abantu n'ibintu eh, mu makaritsiye uja mu yindi cyangwa uva ruguzi n'i bujumbura izo ni inkwirikizi ziba zijyanye n'ibihe turimo kandi avuga ata eh, bushobozi bunini yifize mu gukora ko mugabo twebwe ikintu dukora no mu bihe nk'ibi nyine turavuga tubandanye dutera akamo n'ubu hari ibintu tu- izi minsi dushikiriza abajejwe gufata ingingo tubabwira tuti eh, nyabona nyabona nibyo ibyo bya politiki biragoye mugabo ibintu bishobora gukorwa na cyane cyane ku byerekeye abaguzi ntimuze mubyibagire Eh, nubabwira nsubira inyuma yuko nko eh, mu minsi yo- mu kwezi kwa kane tuba twarakoze cyane turashika dukorana na eh, eh, n'umuyobozi n'ishyikira umukuru w'igihugu ari kumwe n'umushikiranganji w'uku- w'ubu- ajejwe ubutunzi eh, n'ubudandaji Eh, hamwe twari twumvikanye ingene tubwiza gukurikirana iby'ibiciro by'ibitaro byabwirizwa guca bihinduka uravye n'uko ku isoko mpuzamakungu bimeze Eh, hanyuma hariho n'ikindi kibazo mbere eh, kiraje ishinga cerekeye ibintu by'amatelefone naco nyene ni ikibazo cateye impari mbere no mu nzego za leta twari twumvikanye neza yuko bariko babikurikiranira hafi ku buryo habwirizwa gushingwa igiciro eh, biza vyubahiriza eh, ingene eh, ibintu biriko biragenda mugabo nkuko nabivuze rero kubera ibihe bya politike turimo uca usanga bene ivyo bibazo baca bara- usanga batabishyira imbere ubu rero twe- twebwe na cyane cyane nk'ubu urabona yuko hari- hahindutse n'aba- n'abariko baratwara iyo abantu ari bashasha ibibazo usanga bas- basa n'ababyiga bushasha nuko twebwe muri abuko ntiturambirwa tubandanya dukora kugira turabe yuko hogira igihinduka ibyo byose kubera abuko siyifata ingingo eh, turagerageza mugabo ibyo dushobora tukabikora kandi hari n'ubwo nababwiye hariho ibyo duhora tubona yuko eh, bigiye mu ngiro hari n'ibindi bidashoboka eh, mugabo twebwe turabandanya tukwigenera hafi urakoze cyane bwana nduwayo kuri telefoni kandi turi kumwe na nini nahazwe uranyova ejo ndabumva ikibazo cyangwa se igitekerezo cyawe ubwa mbere ndamutse we nyakubahwa umutu- umutumire hama nawe we nyakubahwa umunyamakuru muduha akanya nka- ubu nkaca nshyikiriza ni ikibazo ariko n'igitekerezo cyanjye Mm.
ubwa mbere naca mbanza kubaza nti ati none uyu mutumire ntiyotubwira uruhara rw'umwe umwe wese yaba leta yaba umunyagihugu aca ndamubwira ati ndamujya kara ati eca amajambo uraba ukuntu akagabanuka akagwitsa ibikorwa ndabivuga ndabye nko mu gihe nye iyi migumu itaratangura nyene nk'iki- nk'igicuruzwa iki kiva hanze nk'igitoro aricyo ishingiro ya byose ngene caburabujwe kikabura abacuruza nta kuntu yoza kavuga ati uyu mucuruza naka ari hejuru y'amategeko agize ibi bakamwitwarira urakoze bwana nini nahazwe ndibaza ko ibibazo byawe bwana nduwayo abyumvishije ariko reka dufate na nick celestin hatungimana uranyumva
turabye kuva ibintu bitangiye ngaha mu gisagara cya bujumbura byaragize ingaruka nziza cyane kuko nka- turabye nk'abantu bari ba- nk'aho umerereye bari basanzwe badandaza inzoga y'urwagwa y'ibitoki icupa ryari rigezeho ku mafaranga magana atatu imbere y'uko ibi bintu bira mugabo nk'ubu ngubu usanga icupa riri ku mafaranga magana abiri ibyo bica biterwa n'iki biterwa n'uko abahora baza kuzirangura nko mu ntara ya kibitoki Ba- ubu ngubu bahora badandaza ugasanga bahera barara baradandaza bikarinda ari iki gutyo rero n'icuro zo kurangura bidasa ziba nyinshi mugabo ngo uko badandaza umwanya mutonya icuro zo kurangura bidasa ziba zike bidasa bituma rero naho bazigira zica zizimbuka bidasa zita agaciro gutyo abantu bagasobandanya bagira ubukene cyane nibyo nicyo gituma rero tuba tuti nk'abo bantu ba- bo muri avuga gusa rero hari ikibazo gica kibyuka iyo tujya usanga bobo aho bazigurishiriza n'ubundi icupa ryagumye ku mafaranga ryari ribika umugabo bazigurira bagahita bazigura ku mafaranga makeya none abokoro bashobora gupfa ku iki icyo kibazo cyane urakoze cyane bwana claude na, na nick celestin hatungimana kuri ibyo bitekerezo byawe turi kumwe kandi na prosper nkuru nziza uranyumva yego cyane ikibazo cyangwa se igitekerezo cyawe mu magambo makeya
igitekerezo mm, twa- mwari ko muganira ku ngaruka zi- mu bijyanye nu- n'umutekano muke ingaruka zi- zigira mu by'abaguzi n'abagurisha eh nicyo turimo kuganiraho
Eh, ingaruka ni nyinshi mu menyeshamakuru icyo nakubwira coco mu gisagara cya bujumbura hari abantu baba bakeneye kujya gu- gusuma ari uko babanje kujya gukora ibyo rero kugira uronke aho uca mu kujya gukora ugasanga aho uciye hari umutekano muke ukabura n'aho uca ugasubira mu rugo hari ababyeyi benshi usanga bariko bararira ngo abana baraye ubusa kubera impamvu z'uko yabuze aho aca mu kujya gukora urakoze prosperi bwana nduwayo uranyumva ndagumva neza edi rwema Eh, hari ikibazo cya mbere cyatanzwe na ninina hazwi ndibaza agira ati uruhare rwa buri wese kugira ngo iki kibazo cy'izamuka ry'ibiciro bikabije kibe cyagabanuka ngo ni uruhe murakoze cyane eh, ninahazwe yabanje kuturamutsa eh, ndashaka nanjye ndamuramutse hanyuma yabajije uruhara rw'umwe umwe ku- kugira ngo eh, ibiciro bigabanuke uruhara nabyo yuko mu by'ibiciro hari aba bifisemo uruhara benshi hariho abaguzi bonyine hariho abadandaza hariho leta eh, abaguzi urumva nibo baja kubisuma abadandaza nabo bakabidandaza hari na leta nayo ifise uruhara kubera ishyiraho amategeko eh, agenga ivyo bintu byose urumva rero uko ari batatu eh, babwirizwa gukora bakoranye kugira ngo eh, kenshi na kenshi eh, usanga kugira ngo i- i- nta muntu n'umwe baba batatu niba leta baba abacuruza baba aba- abaguzi nta n'umwe ashobora kugira ineza iyo hari uwundi amerewe nabi ni ukugira ngo bose babwirizwa kugira bagahuriza hamwe kugira ngo eh, ari nk'amategeko aba amategeko yohereza abadandaza abadandaza nabo bakadandaza bunguka mugabo badakiriza abaguzi abaguzi nabo bagaheza bakagura ibintu n'uburyo bwabo eh, batitoga urumva rero umwe umwe arasize uruhara mugabo ibyo ari byose uko eh, umwe umwe asize uruhara mugabo ntibamagiriranire hanyuma yavuze kandi yuko ngo twogabanya amajambo tukaziza ibikorwa Eh, aho sinumvise neza icyo yashatse kuvuga Eh, nk'uko na navuze twebwe tu- na cyane cyane eh, amajambo turayashyira imbere kuko eh, ijambo rirafasha ijambo rirafasha na cyane cyane nk'uko turi ko tuganira niho hava ibyiyumviro ibyo byiyumviro nabyo eh, bigatuma eh, bi- bi- bishyizwe mu ngiro ibintu byose bikagenda neza sibyo rero aho honye icyo yashatse kuvuga mugabo amajambo eh, ko umuntu ntiyumva amajambo gusa mugabo akenshi ari amajambo usanga afasha kuko iyo ufite icyiyumviro ukagiserura niho giheza kikaja mu ngiro Eh, celestin hatunga imana nta nakwirikiye neza ibyo yabagije hari n'uwundi nyamba ni mariya nawe nyene sinamukurikiye neza Eh, ba- Eh, hariho eh, bose ba- bagiye bakomoza ku kibazo cy'ubwiyongere cyangwa se ibiciro bikabije cyane cyane mu mujyi wa bujumbura hari n'uwavuze ngo ah, i- ikintu nyamukuru giteza ah, ubwiyongere bw'ibiciro ni igiciro cy'ibitoro
yego yego yego ivyo ni ibintu nyene vyabonetse hano kubera igitoro kirafise ubuzima eh, kirafise uruhara cyane mu vyerekeye ivy'ubutunzi haba hani burundi canke mu- no mu makungu kuko iyo kiduze uca usanga vyose bica biduga kigabanutse naho bigafita ingaruka nziza Eh, nababwiye yuko ubu unye abuko nubwo turi mu bihe bitoroshe eh, urugamba ku vyerekeye ivy'igitoro na cane cane ko hari harabonetse igendo nziza yuko eh, ubushikiranganji bujejwe ubudandaji bwiza gukwirikiranira hasi hariho n'umugwi mugabo ubunye mbona umenga nturiko urakora ku buryo nk'ubu igiciro camanutse ku isoko mpuzamakungu twatugeze ku rugero babwiwe kuza barakigabanya ku twavuga mu minsi yeze yuko cabwizwa no gushika ku bihumbi n'amajana arindwi kandi twari twakoranye n'inzego zose twavyumvikanye Eh, ubu rero nk'uko haciye hacamwo ibintu bya politike bitoroshe ugasanga n'aba cyane cyane n'abo hejuru bafatirwa hariho bamwe bahindutse Eh, ibyo onye twarasubiye turabashikiriza tuti ni ukuri mugerageze murabe ingendo nziza twari twarageze ko eh, ntigisubire inyuma ku buryo igiciro ngaha ane cyo kwisubunga igiciro ku isoko mpuzamakungu ibyo n'ubu tubandanye tubikurikirana hafi Eh, nivyo ivyo ni ivy'ukuri igitoro gifise uruhara runiniya mu vyerekeye iby'ibiciro haba mu kuduga canke mu kumanuka Eh, ndabizi hariho prospere ego komeza Eh, hariho perezida nkuru nziza eh, yavuze yuko ati ingaruka eh, ku muguzi eh, zijanye n'ibihe bya politike turimwo ntibyoroshe kuko eh, umuntu a- a- aja gukora kugira ngo aronke impembo impembo yirose aheza aja ku isoko ati mugabo rero nk'umuguzi ushobora gusanga bagenda makarizo ugasanga amayira adahita ivyo bica bigira ingaruka mbi ku butunzi bw'imiryango ntibashoboye no guheza ngo bashobore kugura ibishobora ku- gutunga umuryango izo izo ngaruka navuga yuko eh, eh, ibihe bya politike turimwo byatumye ibintu by'ukwi eh, kwi- eh, ibi- ibintu byu- byu- byu- byu- by'uruja n'uruza rw'ibintu n'abantu rusa nu- n'urutari rwiza cyane ivyo nivyo biraboneka birafise ingaruka ku muguzi
hari abakunze kuvuga ko ahanini ubwiyongere bw'ibicuruzwa bwari bukwiye kugendana n'uburyo cyangwa se n'ibyo umuntu yinjiza cyane cyane nk'urugero abakozi ba leta niba haba- haramutse habaye kuzamura ibiciro ku bintu runaka n'imishahara yabo bakaba bayizamura ibyo ngibyo ni ibintu namwe mujya muganiraho
murakoze cyane mu bisanzwe ibyo onye ni eh, duhora tubivuga duhora tubivuga Eh, mbere ndashaka no kubamenyesha yuko eh, muri ubwo buryo naho nyine hariho ibyo twakoze Eh, twerekana yuko ubu- ubuzima bw'abaguzi butituka ku munsi ku munsi ibiciro byiyongera bigaca bituma yuko eh, nku- u- ama- ifaranga ritaye agaciro cyangwa ibidandazwa bikaduga yuko bwa buryo bw'umuguzi butera nabwo butituka ugasanga ku munsi ku munsi abantu batera basubira inyuma ahubwo gusubira baja imbere Eh, mu bisanzwe nivyo nko mu bihugu biteye imbere eh, baza bararaba ingene ibiciro biza birahindagurika ugaca usanga baca babishyira ku na cyane cyane nko ku bakozi ba leta canke eh, nk'abandi eh, mu vyerekeye ingene bashobora kuronka uburyo bakagerageza kuza barabijanisha n'ukuntu ibiciro biza birahindagurika ubwo hano iwacu eh, turacari kure n'ubu- eh, turacari kure turabishikira yamara hari ikintu gito yino rushima yego nibyo ubundi twaba twabivuze na twebwe niko tubibona Eh, ngaca mbere ndababwira yuko nko mu eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu eh, na nababwiye rimwe twabwira kampanye kontra visere mu buzima buzimvye ibyo oyi twarabishikije rwose yuko usanga hari amatagisi menshi eh, na cyane cyane batangisha ku ba- ku- ku banyagihugu ku buryo hagiyeho n'itegeko mbere eh, itegeko rirya ri- ri- ri- riraba amakori yo ku mushahara w'abakozi ibyo baragerageje ntibabishyize ku ku rugero twifuza mugabo baragerageje baragabanya eh, eh, urugero rwa- rutozwa kw'amakori ni ukuvuga ba- ba- barava nko ku mafaranga ibihumbi mirongo ine ku kwezi eh, niko itegeko rya kera ryari rimeze baja ku mafaranga ashika ibihumbi ijana na mirongo itanu ibyo byaragize a- ingaruka nziza ntoyi kuko ari- u- u- itu- ikori utanga rigabanutse ni ukuvuga yuko ku gashahara haca haba ikintu gigiye ku mugabo eh, nk'uko nabibabwiye aha iwacu eh, n'ukuri i- i- i- i- ihindagurika ry'ibiciro ku isoko cyangwa ukuntu ifaranga riza rirasha agaciro siko baza baragerageza na- nabo kugira ngo uburyo bw'umunyagihugu nabwo buce butera bwiyongera kugira ngo ukuntu yahora agura uno munsi n'ihindagurika rije abandanya agura washobora kugura ibiciro bitatu ku munsi n'ibyo ibiciro bihindura ushobora kugura bya biro bitatu ibyo onye mbona ntibiraje kandi iwacu mugabo nibaza yuko ariyo dutera tuja twebwe twaba turiko turatera akamo hanyuma rero habwirwa gucafata ingingo mu byerekeye by'ubucuruzi kugira ngo na eh, tu- tu- tu- kuko nababwiye yuko turi mu batuma zotora yuko intambwe ziri
ngo twebwe ntitwemerewe kugira inama y'umugambwe kubera iki bo bakorana izuba ryaka imbyino bagatera bitabira dutegerezwa kubaburagiza no kugwiza ibibando aho uzovyura umutwe tumena eya kambere karizanye mwishwanje nawe nyine atitwaje ikibando hagarara nawe hagarara wowe urafise uburenganzira bwo kumpagarika ninde yabahaye uruhusha mwebwe nijyangoro ntayo dukeneye kubona kuno mutumba wacu urazi ko nogukura ihando ry'amenyo nanjye ndaguhanyura umusaya twabihanganiye kera ubu natwe twakenyeye none ko uri umugabo shirako nawe shira koko wumva uri umugabo umukuru w'umugambwe wanyu yarabasutsesha ehehe namwe barabasutse ni ugukenya zikaguma uba iryinyo ku rindi ikofi ku rindi ikibando ku kindi murabona yamara yamara ntimumarane mupfa imigambwe nibo babitanguye nimwebwe ngo umugambwe wacu ntihagire igikorwa na kimwe cya politiki ukora ariko bo birirwa batigika none ko mbona mwese mwafoye amahiri niwo muti mwatoye kugira ibibazo mufitaniye bihere ni ukuri iyo nyifato y'abanyepolitike irakwiye guhinduka boye kujyanisha urwaruka rwabo bapfa imigambwe ngo ikinyo ku rindi abo bishitse bakarenganywa nabo nibitura ubutungane muri politike ntihajemwe amahiri nimuhangane mu vyiyumviro
ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cha search for common ground burundi
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington muri kumwe nanjye edi rwema kuri uyu munsi turavuga ku mezi atandatu ashize mu gihugu cy'u burundi hatangiye ibibazo bya politike zimwe mu ngaruka zimaze kwigaragaza n'izamuka rikabije ry'ibiciro ku bintu bitandukanye bifitiye akamaro umunyagihugu umutumirwa wacu muri studio ni Pierre Nduwayo akaba ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rirengera kandi rikavugira abaguzi bita abuko kuri telefoni kandi turi kumwe na Jacques Mbangura Jacques uranyuva ndabumva cyane ikibazo cyangwa se igitekerezo cyanyu